ఇది నిజవి అమెరిక్ ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu
tugeze aho tugomba kubaza ngo kuki twatsinzwe kuki twahombye ninde wabiduteye rubanda bafite uburenganzira kumenya uko ibintu byapfuye nyirabayazana ninde kandi byagenze bite kuri uwo nguwo nyirabayazana
uwo ni umushikiranganji ajejwe ubutungane w'u rwanda johnston rusinge yahuje abaje inama ba leta mu by'amategeko ingunu n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye harimo raporo ku bwicanyi bukabije bukorwa muri sudani yo mu mpanuko ingingo ya perezida wa angola yo guheba politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kwiyamiriza amatora ya mbere kubandanya kwiyamamariza amatora ya mbere kubandanya muri amerika no gusezera nancy reagan umupfasoni wa ronald reagan yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika turayagaruka mu kanya gatoya duhere ku makuru avugwa ku byerekeye angola aho perezida w'icyo gihugu eduardo dos santos yatangaje ko azoheba politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibindi kuri iyi nkuru twumvirize eugeni mukankusi ageze ijambo ku bayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi mpera mu murwa mukuru rwanda kuri uyu wa gatanu dos santos yavuze ko azafata ikiruhuko cya politiki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani dos santos uyobora angola kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda mbere yari yarumvikanishije ko hazafata ikiruhuko cy'izabukuru ariko yakomeje kuguma mu mwanya wa perezida umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi unita yavuze ko ku bw'iryo shyaka ibyo gutanga ubutegetsi kwa dos santos bazabibara babibonye perezida dos santos ari hafi kurangiza manda y'imyaka itanu yatangiye ubwo ishyaka rye ryatsindaga amatora mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu mwaka ushize perezida dos santos yari yatangaje ko amatora ataha azaba mu kwezi kwa karindwi umwaka utaha wa bibiri na cumi na karindwi mu ijambo yavuze ntiyasobanuye impamvu ashaka gufata ikiruhuko kandi ntiyanavuze ushobora kuzamusimbura perezida dos santos ufite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko ni uwa kabiri mu baperezida bamaze igihe kirekire ku butegetsi nyuma ya perezida teodoro obiang ngwema wa guinea equatoriale ku buyobozi bwa dos santos angola yabaye igihugu cya kabiri mu bicukura ibitoro byinshi muri afurika kandi cyagize umutekano nyuma y'intambara yamaze imyaka makumyabiri n'irindwi cyakora abamunenga bamurega kuba yarigwijeho umutungo akoresheje ibitoro mu kwikungahaza we n'inshuti ze hamwe n'umuryango we mu gihe yarekeye abenshi mu banyangora mu bukene
radiyo y'amerika i washington dc ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe agateka ka muntu bitangaza ko leta y'igihugu cya sudani yo mu mpanuko yishe ifata abapfasoni ku nguvu yongera isahura ikivunga abasivire mu gihe yari kitana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi mu ngwano muri icyo gihugu icyegeranyo gishasha cacozwe uno munsi ku wa gatanu gitangaza ko impande zose mu ngwano muri sudani yo mu mpanuko zakoze ubwicanyi bukabije bw'ikivunga ku basivile yamara leta niyo ifise uruhara rukomeye cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe inguvu z'abagwanya leta zariko zitera zigabanuka ico cegeranyo kiravuga ku ityozwa ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke urwego rwo gufata urugero rwo gufata abafasoni ku nguvu birateye agahinda kurushiriza hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyirahamwe onu ryatohoje dosiye y'abafasoni igihumbi n'amajana atatu bafashwe ku nguvu muri imwe mu ntara cumi zigize sudani yo mu bumanuko amakuru yizigiwe yerekana ko imigwi ikorana na leta irekurirwa gufata abapfasoni ku nguvu yamara abagwanya leta n'imigwi y'inkozi z'ikibi nayo nyene irafata ku nguvu abapfasoni n'abigeme raporo y'ibiro by'ishyirahamwe onu bijejwe agateka ka muntu irimo amakuru avuga ko abasivile babonwa ko bashigikiye abatavuga rumwe na leta baturirwa baraswa bakamanikwa ku biti canke bagatemagugwa hano muri amerika abakandida bane barondera guhagararira umugambi w'abarepubulika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe bararangije impari zabo za nyuma ejo ku munsi wa kane mu ijoro imbere y'impera zindwi yo kwiyamamariza amatora ya mbere akomeye cyane muri leta ya ohio na florida ayo mareta afise azogirisha amatora hamwe n'amareta ya illinois missouri na carolina yo mu buraruko ku munsi wa kabiri mu mahiganwa ashobora gutuma donald trump aja imbere cyane y'abandi bakandida mu mugambi wa repubulika canke agaha umwizero abandi bakandida bahiganwa nawe senateri w'intara ya texas ted cruz senateri w'intara ya florida marco rubio na buramatari w'intara ya ohio john kasich marco rubio na john kasich bariko bazera ku mareta bakomokamwe ya florida na ohio nta mwizero ibyatojwe muri leta ya florida biharubiyo ari inyuma ya donald trump amanota cumi n'atanu mu byatohojwe byose ku batora nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko rubio ashobora gutsinda muri leta ya florida john kasich abona ko ashobora gutsinda trump muri leta ya ohio intsinzi ya trump kuri rubio na kasich yotuma uguhiganwa nyakuri gusigara hagati yiwe na ted cruz tukivuga kuri amerika ben carson yahoze ari umukandida yarondera guhagararira umugambi w'abarepubulika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka yatangaje ko ashyigikiye donald trump n'umunsi ku wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru muri leta ya florida ben carson yatangaje ko yavuganye na trump asanga hari byinshi bahuriyeko trump yavuze ko carson ari umuntu adasanzwe kandi ari umugenzi bombi batangaje ko barengeye igihe banebagurana mu gihe cyo kwiyamamariza kurondera kugenwa n'umugambi wa repubulika kuwuserukira mu matora yo mu kwezi kw'icumi na rimwe carson avuga ko yari politiki muri iki gihe donald trump amaze gushigikirwa n'abahoze bahiganwa nawe babiri buramatari wa leta ya new jersey chris christie yamushigikiye mu kwezi guheze carson yahagaritse igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza mu ntango z'ukwezi kwa gatatu inyuma y'uko atavyifashemwo neza mu matora ya mbere ariko araba muri amerika abanyepolitike bakomeye abamenyeshamakuru n'abaririmbyi bahuriye uno munsi ku wa gatanu mu gisagara ca simi valley muri leta ya california gusezera nancy reagan umufasoni wa nyakwigendera perezida ronald reagan nancy reagan yitavye imana ku munsi w'imana uheze afise imyaka mirongo icenda n'ine abashitsi barimwo umupfasoni wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika michelle obama george w bush yahoze ari perezida wa amerika n'umupfasoni wiwe laura bush hillary clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire arnold schwarzenegger yahoze ari buramatari w'intara california n'abamenyeshamakuru batari bake bakurikiranye reagan n'umupfasoni wiwe n'abakinyi b'amasinema batari bake bane mu bapfasoni batanu b'abahoze ari abaperezida ni ukuvuga laura bush hillary clinton na rosalin carter umupfasoni wa jimmy carter bazoba bari mu baje gusezera nancy reagan amadarapo ya leta ya amerika yaramanuwe kugera hagati inyuma y'uko amakuru yerekeye urupfu rwa nancy reagan amenyekanye ku munsi w'imana uheze azoguma amanuwe gushika ku muhingamo uno munsi ku wa gatanu ikimenyetso cyo kwerekana ukubaha uwahoze ari umupfasoni wa perezida azoshingurwa iruhande y'umutambukanyi wiwe mu nyubakwa y'iragi rya perezida ronald reagan mu gisagara ca simi valley muri leta ya california iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika washington dc amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho umushyikiranganje w'ubutungane johnston busingye yahuje abajyanama ba leta y'u rwanda mu by'amategeko yabibukije ko leta itazobandanya kwihanganira uwo ari we wese azoyitwarira mu manza ziteza ubuhombe kandi ko igurisha icamunara amatungo yabo bazo abo bizogaragara ko kugira ngo yishure ubwo buhombe ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa
bibaye ku nshuro ya cumi na kabiri leta y'u rwanda yibutsa abajyanama bayo mu by'amategeko ko bagomba gufata ingamba zihamye zikumira icyo ari cyo cyose cyakomeza kuyishora mu manza imanza ivuga ko itakariza amakayabo k'amafaranga bwana johnson businge minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta yabasabye guhora bari maso aho bakora ntihazongere kumvikana imanza nk'izo z'urudaca yavuze ko hazongera kugaragara imanza zishora leta mu gihombo hagomba no kugaragara nyirabayazana nubwo tugitsindwa uratsindwa imanza nkeya uratsindwa kandi nkeya progressively kandi gutsindwa tugiye kugihindura ikibazo gikomeye cyane mu rugendo tumaze kugenda rw'inama zingahe mu myaka ingahe tugeze aho tugomba kubaza ngo kuki twatsinzwe kuki twahombye ninde wabiduteye tumaze imyaka tubivuga tubivuga ku buryo bworoheje ubu ngubu turashaka ko mwebwe dufatanya tukagira intumwa zihagije zo gushyira mu bikorwa icyo kintu rubanda bafite uburenganzira kumenya uko ibintu byapfuye ibyo bamaze iminsi babyumva ariko bafite uburenganzira kumenya nyirabayazana ninde kandi byagenze bite kuri uwo nguwo nyirabayazana imwe mu ngamba yo gukurikirana abafatwa nka ba nyirabayazana mu guhombya leta mu manza iburana ni uko leta izajya ifatira imitungo yabo ariko rero hamwe na hamwe birasa naho bizayibera ihurizo rikomeye leta y'u rwanda igaragaza ko hari ababa bafite imitungo itazwi barayandikishije ku bandi bantu ibi bimenyerewe nko kuragiza no kuragirira madame isabelle karihangabo umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutabera arasobanura uko ibyo byaha bikorwa tugategereza yuko parike izajya gukurikirana umuntu igatanga ikirego umuntu akazaburana bikazagenda bite hanyuma igihe cyo kujya kurangiza urubanza twebwe twajya kureba uburyo rurangizwa cyangwa se namwe ugasanga wa muntu nta kintu agifite ibintu byose wa wundi twari tumenyereye ko agendera mu modoka nziza wajya kureba ya modoka ugasanga yanditseho mushiki we cyangwa se ugasanga yanditseho nyirarume wajya kureba ya nshato abamo abantu bakomeje kwibaza aho yanatumye bamukurikirana ugasanga yanditse kuri nyina cyangwa nyirakuru kubera ko yagize igihe gihagije cyo kubinyereza kuri iki kibazo cy'abafata imitungo yabo bakayiragiza abandi ngo leta itazabatahura minisitiri Busingye avuga ko leta y'u rwanda igiye gushyiraho ingamba zihamye zo gutahura ibyaha nk'ibyo tuzasaba urukiko ngo nimudufashe gufatira imitungo y'uriya muntu aho iri hose ubushobozi bwo kuyimenya aho iri ubwo nabwo tugiye kubwubaka niba yanditse mu mazina ya nyogokuru niba yanditse mu mazina y'umukobwa wawe niba yanditse mu mazina yande uburyo yanditswemo ni uburyo bunyura mu mpapuro turaza kubushaka turaza kubugeraho nta kintu kinyura mu kirere buri kintu cyose cyanyuze mu mpapuro niba nyogokuru afite etaje nk'iyi turimo tuzajya kumusura tumubaze nyogokuru iyi iyi etaje wayubatse ryari wayubatse amafaranga wayavanye hari abo tumaze gusura tugasanga batubwira ati iyi nzu nta niyo nzi kandi mwanditseho mu manza magana ane n'ebyiri leta y'u rwanda yaburanye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko yatsinze imanza magana abiri mirongo inani n'ebyiri ziri ku mpuzandengo ya mirongo irindwi ku ijana naho imanza ijana na cumi n'icyenda zingana na makumyabiri n'ibice birindwi ku ijana yarazitsinzwe ntitwabashije kubona mu buryo bw'imibare amafaranga leta y'u rwanda yazigamye mu manza magana abiri mirongo inani n'ebyiri yatsinze ndetse nayo yatakaje ku manza ijana na cumi n'icyenda yatsinzwe leta y'u rwanda ivuga ko itsinze izi manza ku mpuzandengo ya mirongo irindwi ku ijana ivuye kuri mirongo itatu ku ijana irasaba abanyamategeko bayikorera kugira umuhigo wo kubura urubanza na rumwe yongera kugaragaramo ni ibintu ubwabyo byumvikana nk'ibitoroshye ariko ku bahawe inshingano ngo bagomba kugerageza bwana alphonse hategekimana ni umujyanama mu by'amategeko muri komisiyo y'igihugu y'itorero tugiye kubishyiramo imbaraga nubwo bitashoboka ijana ku ijana ariko iyo wiha umuhigo ntabwo wiha umuhigo uvuga ngo ntuzashoboka urabanza ukavuga ko uzashoboka hanyuma ukazahangana n'ingorane uzahuriramo nazo icyo gihe igihe byabaye akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tukiri mu rwanda sentare nkuru ya gasabo imaze kwigizayo isomo ry'urubanza ubushikirizamanza bwagirizamwo abagabo bane bakurikiranywe ko batemaguye abanyagihugu muri segiteri ya ndera mu karere ka gasabo umucamanza yavuze ko atashoboye kurangiza kwandika urubanza isomwa ryago ryimurirwa kuwa mbere w'indwiza iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumutakaboye iki cyemezo cyafashwe mu cyumba cy'iburanisha abaregwa batitabye urukiko abaregwa ni abagabo bane bakurikiranyweho ibyaha bine birimo icyaha cy'ubwicanyi ubujura bwitwaje intwaro gusambanya ku gahato n'ubujura buciye icyuho ubushinjacyaha buvuga ko ibi byaha byakorewe mu tugari dutatu twose turi mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ubwo mu ijoro ry'itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka abantu bitwaje intwaro za gakondo zirimo imihoro ferabeto amabuye binjiye mu ngo z'abaturage uwo basanze mu nzu bakamutemagura ndetse bagasahura ubushinjacyaha burega aba bagabo n'icyaha cyo gufata ku ngufu kuko aka gatsiko ubushinjacyaha bwita k'abagizi ba nabi bafashe umwana w'umukobwa ku ngufu bakamukorera ibyamfura mbi mu baregwa harimo uwitwaye emmanuel baje neza ngabo bonfisi fridore bigirimana na olivier ndacyayisenga ubushinjacyaha buvuga ko hakiri abandi bagishakishwa batarafatwa ubwo bagezwaga mu rukiko kuwa mbere w'iki cyumweru ubushinjacyaha bwabasabiraga gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu kuko hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha ubushinjacyaha buhera ku buhamya bw'abatangabuhamya bemeza ko babonye bamwe mu baregwa mu bitero ubushinjacyaha buvuga ko n'uwafashwe ku ngufu tutashatse gutangaza amazina ye kubw'umutekano we yavuze amazina y'abamufashe ubushinjacyaha bunashingira ibirego byabwo ku buhamya bwatanzwe n'abaturage bemeza ko abagabo bane bafunzwe basanzwe ari abajura ba ruharwa izi mpamvu ni z'ubushinjacyaha bushingiraho busaba urukiko ko rwabafunga iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza abaregwa bose uko ari bane bari babwiye urukiko rwisumbuye rwa gasabo ko ntaho bahuriye n'ibyaha baregwa babiri muri bane baregwa bavugaga ko ubwo ibitero byabaga bari barwaye undi akavuga ko indera haterwa yari yagiye ku kazi ke k'izamu ndetse akemeza ko hari abakamubonyeho uwa kane we yari yabwiye urukiko ko yumvise ibi bitero byabereye indera nk'uko n'abandi baturage babimenye abaregwa bamaze igihe kirenga ukwezi bafunze bari basabye urukiko ko barekurwa bagasubira mu mirimo yabo ya buri munsi bemeza ko bose batunzwe no gukoresha amaboko yabo bagasaba urukiko ko rwabarekura bagakomeza imirimo ibatunze abaregwa bose bariburaniye nta n'umwe wari ufite umwunganizi nubwo abaturage bo mu murenge wa ndera bari bafite inyota yo kumenya amaherezo y'abo bise bagizi ba nabi babatemye umwanzuro w'urukiko wasomwe kuri wa gatanu nta muturage n'umwe w'indera wari waje kumva ko urubanza rusomwa asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ikibazo cyo kwivuza kiracara nyamukuru ku mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u rwanda gushyika ubu abemerewe kuvugwa ni abana bari munsi y'imyaka cumi n'itatu n'abageze mu zabukuru bafise kuva ku myaka mirongo itandatu abarundi baba i nyamata cyo kimwe n'ababa mu gisagara cya kigali bavuga ko uburenganzira bwo kuvugwa ku mpunzi ari ikintu nyamukuru mu bushikiranganji bw'impunzi bavuga ko ushaka kuvugwa aja mu makambi kuko ku bwabo impunzi ziba mu bisagara ziba zifise nibyo tabita mukamusoni atwiganira uburenganzira bwo kuvugwa kwiga no gufungura ibiri mu bintu nyamukuru impunzi itegerezwa kuronswa ku isi bataravye aho umuntu aba ariko iki kiracari ikibazo ku mpunzi z'abarundi baba mu bisagara mu gihugu cy'u rwanda barandikwa nta kindi baronswa uretse abana bato bigishwa n'ishirahamwe adra mu bushikiranganji bw'impunzi n'ibiza bo bavuga ko impunzi ziba mu bisagara baba ari abantu bishoboye badashobora kuja mu makambi y'impunzi gutyo bafata ko ukeneye ivyo afashwa aca bisaba bakamujana mu ikambi abarundi bayaze n'ijwi rya amerika siko babibona abo mu gisagara ca kigali bati oya uburenganzira bwo kuvugwa nabwo dufise kubera bavura abana bo kuva kuri ku busa gushika ku myaka cumi n'ibiri rero biragoye ko twege two kwivuza yego kandi uravye cane mu gisagara benshi naba abari hejuru y'iyo myaka cumi n'ibiri kwivuza rero ni biragoye muri uwo mwanya nusaba kuko n'impunzi irafise uburenganzira kuvugwa kufungura no kwiga urumva rero si kuvuga ngo twege tuba aho mu gisagara ntibisigura yuko ngo tuba twishoboye oya kubera ubuzima bwo mu ikambi buragoye aba mu gisagara ca nyamata mu karere ka bugesera bati ni ikibazo gikomeye kuko umuntu ashima kuba mu gisagara kugira ahangayike aronka utwo ararira kuvugwa biragoye kuko no kwivuza mu gihugu cy'u rwanda bisanzwe bizimvye kwivuza hariho ikibazo gikomeye cyane kuko uh, hase isanzwe ifasha impunzi ivuza abantu gushika ku myaka cumi n'ibiri no ku myaka mirongo itandatu n'irenga murumva rero abo bandi bari hagati y'iyo myaka ni ukuvuga ko batavugwa baravura n'abafise indwara zikomakomeye zijya zidakira ariko abandi bandi murumva ko batavuga icyo ni ikibazo gikomeye cyane dufise ikijyanye n'ikibazo cyo kwivuza cyane cyane icyo kintu navuga ko kiduhanze kuko ishyirahamwe hasi risanzwe rifasha impunzi ntirivuza abarenze imyaka cumi n'ibiri n'abatarashikana imyaka mirongo itandatu kandi turavye abari muri icyo gice nibo benshi cyane mu bahunze cyane cyane kuva ku myaka irenga cumi n'itatu gushyira ku myaka mirongo itatu n'itanu kuko nibo baronderwa cyane mu burundi abo rero nibo bafite ikibazo ko badashobora kuvugwa ibijyanye no kuvugwa harimo ingorane zikomeye cyane kubera ngaha mu rwanda hcr yatwemereye yuko ishobora kuvura abana batarenze imyaka cumi n'ibiri n'abatama barenze imyaka mirongo itandatu mugabo n'abo bana batarenze imyaka cumi n'ibiri tw'impunzi tutari mu nkambi y'impunzi biratugora kubera n'abo bana b'imyaka cumi n'ibiri ntibavura neza mu bisanzwe ibyo kuvura twavuga yuko atakiriho kirakorwa bo icyo twosaba si icyo kuvugwa gusa icyo kuvugwa turifuza yuko badufasha bakaza baratuvura mugabo bakamenya yuko hariho impunzi zose mu bisanzwe zidategeza kuba mu nkambi kandi si ukuvuga yuko umuntu atagiye kuba mu nkambi yuko aba ari umuntu yishoboye hari igihe usanga bigoye ukaguma urwana n'ubuzima mugabo twashaka yuko hcr ikubita agashi igafasha n'abantu batari mu nkambi biruko mu gihe utari umunyarwanda udashobora kuronswa ikarata yo kwivuriza ko yitwa mituweli ifasha umuntu kwivuza ku biciro bigufi umaze kurenza imyaka cumi n'ibiri uba ugiye mu mugwi w'abatavugwa cyo kimwe n'udashikana imyaka mirongo itandatu n'aho atamatohoza arakorwa ibitigiri by'abatavugwa nibyo byinshi kuko abahunze igihugu hagwiriyemwo urwaruka rw'imiyabaga imisore inkumi abagabo n'abagore bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itanu mu bisagara biri mu rwanda impunzi z'abarundi zirarenga ibihumbi mirongo ibiri i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubatumire mu kiganiro c'ejo hagati y'isaha cumi na zibiri n'isaha cumi na zibiri na nusu zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda mu kiganiro cacu c'umuziki ikiganiro aho duha ijwi abashaka kuramutsa inshuti n'abagenzi no kubasabira umuziki mu kiganiro rero ejo hagati ya saa kumi na mbiri na saa kumi na mbiri na nusu amasaha mu gitondo mu burundi no mu rwanda ntimuze mutangwe ni ikiganiro mutegurirwa nanje fide niyo ngabo mfatanije na mugenzi wanje thomas kamirindi imbere ko dutera dusozera ibiganiro byacu reka tubumvishe aka karirimbo I'm in love kacuraranzwe na the ben
amarangamutima yanjye niyabizi mu nzozi zanjye niho wibera singifite uburyo bigurisha sobanukiwe ibyo numva kambere umvanye mu mwijima unjyana mu mucyo nzakurutisha abakwegera nzakwambika impeta y'ubutesi umenye ko nduwawe nta kindi cyerekezo bayi bayi bayi urukundo rw'agahararo ndasezeye ndarekuye uko bukeye n'uko bwije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryoha iyo wambereye umucyo ahari umwijima ubu intambwe zawe nizo nkurikira oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh. ibyo benshi batabona nje mbibonera kure ibinkurura kuri wowe bikantwara ibitekerezo bigatuma nje ndanyurwa uko duhuye nzakurutisha abakwegera nzakwambika impeta y'ubutesi umenye ko ndi uwawe nta kindi cyerekezo bayi bayi bayi urukundo rw'agahararo ndasezeye ndarekuye uko bukeye n'uko bwije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryoha iyo wambereye umucyo ahari umwijima ubu intambwe zawe nizo nkurikira oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love zawe nizo nkurikira oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm ako karimba muri kumwumviriza ni I'm in love kacuraranzwe na The Ben umuririmbyi w'umunyarwanda radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru eh, twabashikirije perezida w'igihugu ca angola eduardo dos santos yatangaje ko azoheba politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yamara tubamenyeshe ko yigeze gutangaza imbere ye aho ko agiye gufata akaruhuko mu vyerekeye politike yamara yabandanije mu mabanga y'umukuru w'igihugu Eh, eduardo dos santos eh, amaze igihe kirekire ayoboye angola eh, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe agateka ka muntu bitangaza ko leta y'igihugu ca sudani yo mu mpanuko yishe ifata abapfasoni ku nguvu yongera ihura i- ikivunga abasivire abasivire mu gihe yariko itana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi mu ngwano muri ico gihugu cegeranyo gishasha casohotse uno musi ku wa gatanu gitangaza ko impande zose mu ngwano muri sudani yo mu mpanuko zakoze ubwicanyi bukabije eh, bw'ikivunga ku basivile yamara leta niyo ifise uruhara rukomeye cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe inguvu z'abagwanya leta zariko zitera zigabanuka ico cegeranyo kiravuga ko ityozwa ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke urugero rwo gufata abafasoni ku nguvu ngo birateye agahinda kurushiriza hano muri amerika abakandida bane barondera guhagararira umugambi wa repubulika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe bararangije impari zabo za nyuma ejo ku wa kane mu ijoro imbere y'impera zindwi yo kwiyamamariza amatora ya mbere akomeye cyane mu ntara ya ohio na florida ayo maleta azogirisha amatora hamwe n'amaleta ya illinois missouri na carolina yo mu buraruko ku munsi wa kabiri mu mahiganwa ashobora gutuma donald trump aja imbere cyane y'abandi bakandida mu mugambwe w'abarepubulika canke agaha umwizera abandi bakandida bahiganwa nawe senateri w'intara ya texas ted cruz senateri w'intara ya florida marco rubio na buramatari w'intara ya ohio john kasich marco rubio na john kasich bariko bazera ku maleta bakomokamwo ya florida na ohio ku yindi nkuru yerekeye amerika twabwiye ko ben carson yahoze ari umukandida yarondera guhagararira umugambi wa repubulika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka yatangaje ko ashigikiye donald trump no musi ku wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru muri leta ya florida ben carson yatangaje ko yavuganye na trump asanga hari ibintu bahuriyeko abanyepolitike bakomeye abamenyeshamakuru n'abaririmbyi bahuriye no musi ku wa gatanu mu gisagara ca Simi Valley muri California gusezera Nancy Reagan umupfasoni wa nyakwigendera Perezida Ronald Reagan Nancy Reagan yitavye Imana ku munsi w'Imana uheze afise imyaka 94 nshuti mwese makurikiranye ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro yari Fatu Alinas Karara tubifurije kugira umugoroba mwiza n'um- n'impera zindwi nziza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.